iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu rwanda no mu burundi mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi turi kuwa kabiri tariki ya munani z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye edi rwema na fide niyo ngabo nanje ndaramukije ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu kuri uyu mugoroba kaze neza
aho tumaze no kubonera ko bishoboka ko referendamu izaba twateguye umushinga w'ingengo y'imari dushobora gukenera muri aya matora dushingiye kuri biriya bikorwa byose dukeneye uwo ni bwana Charles munyaneza umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda avuga ku myiteguro y'akamarampaka ku itegeko nshinga iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere turayigarukaho mu kanya gato
dutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi dutangure ku nkuru yerekeye Burundi umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ajejwe agateka ka muntu Ivan Simonovic avuga ko ingingo zikomeye zitegerezwa gufatwa ku byerekeye Burundi kugira bitume hataba ubwicanyi bukomeye mu gihugu icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ku byerekeye agateka ka muntu Ivan Simonovic arashigikiye akamo katewe imbere yaho n'ishyirahamwe onu ku byerekeye gukomeza utwigoro tugenewe gutuma ubundi bwicanyi butaba mu mabarabara y'umurwa mukuru w'uburundi bujumbura simonovic ashaka ko urwego rw'ishyirahamwe onu rujeje kubahiriza umutekano ku isi n'ibihugu bibanyi by'uburundi bifata izindi ngingo zikomeye zigenewe gutuma hataba ubundi bwicanyi mu burundi abayobozi mu gihugu cy'ubufaransa bemeje ko abasirikare bane b'icyo gihugu barimo guhatwa ibibazo mu rwego rwo gushakisha amakuru ku birego bijyanye no gufata abana ku ngufu mu gihugu cya repubulika ya centrafrique aho icyo gihugu gifite ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro amakuru y'uko abasirikare b'ubufaransa bafashe ku ngufu abana b'abakobwa yavuzwe bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane biravugwa ko ubufaransa bwahawe raporo kuri ibyo birego umwaka ushize maze butangiza iperereza ariko ntibyigeze bitangazwa ku mugaragaro umugwi w'umuziki wa rock eagles of death metal wasubiye uno munsi ku wa kabiri mu kibanza kiberamo ibiteramo by'umuziki cya Bataclan i Paris ku mugwa mukuru w'ubufaransa hafi y'ukwezi nyuma y'uko abaririmbyi b'uwo murwi barokotse igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu mirongo umunani n'icyenda muri icyo kibanza abagize uwo mugwi bashize amashugwe hanze y'icyo kibanza cugawe kuva abagira iterabwoba bateye abantu bari mu kibanza cya Bataclan igihe umugwi Eagles of Death Metal wariko ugirisha igiteramo ibitero byo ku itariki cumi na zitatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe ku mugwa mukuru w'ubufaransa paris vyahitanye abantu ijana na mirongo itatu ejo kuwa mbere abagize uwo murwi eagles of death metal barifatanije n'umugwi yutu mu giteramo c'umugwi yutu mu kibanza ca accor hotels i paris mu bufaransa iyi mirwi ibiri y'umuziki yarifatanije mu gucurarangira hamwe ururirimbo rwa Patti Smith rwitwa People Have the Power umugwi w'umuziki wa Rock Eagles of Death Metal warashimiye abantu bose ku isi babandanya kwerekana ko urukundo umunezero n'umuziki bizokwama bitsinda iterabwoba n'ububisha umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu gihugu cy'afurika y'epfo yemeye kurekura oscar pistorius by'agateganyo nyuma yo kumutegeka gutanga ingwate ingana n'amadolari magana arindwi ibi bibaye nyuma y'uko urukiko muri icyo gihugu mu cyumweru gishize rutesheje agaciro icyemezo cyari cyarafashwe n'urukiko bwa mbere maze ruhamya oscar pistorius icyaha cy'ubwicanyi mu kwezi kwa cumi urukiko rwari rwarekuye umukinnyi pistorius nyuma y'uko abacamanza bashingiye ku myitwarire myiza ye yari yakatiwe igifungo cy'imyaka itanu uyu mukinnyi wamenyekanye cyane mu gusiganwa ku maguru mu cyiciro cy'abafite ubumuga yishe arashe uwari umukunzi we river steenkamp mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu gufata icyemezo kimurekura mu gufata icyemezo umucamanza eric leach yavuze ko nubwo pistorius avuga ko yishe umukunzi we atabigendereye yari kubanza akamenya igikorwa yakoze ko cyari kigamije kwica uwunganira pistorius yavuze ko bazajuririra icyemezo cy'umwanzuro w'urukiko radiyo ijwi ry'amerika i washington dc inteko za leta y'igihugu ca iraq zasubiye kwigarurira ibice by'igisagara ca ramadi abagwanyi b'umugwi islamic state bari bafashe mu ntango z'uyu mwaka ivyo vyatangajwe n'abategetsi b'igihugu ca iraq uno munsi kuwa kabiri ugusubira kwigarurira ivyo bice ni intsinzi ikomeye ku nteko zishigikiye leta ya iraq zari zimaze amezi atari make zitana mu mitwe n'intagondwa z'umugwi islamic state mu karere ka ramadi zifashijwe n'ibitero vy'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na amerika inteko z'igihugu ca iraq eh, zashimikiye ku vyerekeye gukikuza igisagara ca ramadi no gutuma ata gisohoka canke ngo cinjire muri ico gisagara imbere y'uko zigira igitero eh, co gusubira gufata ico gisagara inteko za leta zaragize ibibazo ku vyerekeye kugira intambwe ziboneka mu gutuza abagwanyi b'umugwi islamic state zigaruriye ibice bitari bike mu bihugu vya iraq na syria
visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yasezeranyije abagize inteko ishinga amategeko ya ukraine ko igihugu cye kitazigera giha agaciro cyangwa ngo cyemere imigambi y'uburusiya kwigarurira akarere ka crimea ibi biden yabivuze mbere y'uko asoza uruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriye mu gihugu cya ukraine avuga ku kibazo- ku bibazo by'imvururu mu burasirazuba bwa Ukraine aho ingabo z'icyo gihugu zimaze igihe cy'amezi agera kuri makumyabiri mu mirwano n'inyeshyamba zishyigikiwe n'Uburusiya Biden yasabye Uburusiya kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano yasinyiwe i Minsk mu gihugu cya Belarus Biden yavuze ko Amerika itazakuraho ibihano yafatiye Uburusiya igihe cyose icyo gihugu kitubahirije ibikubiye mu masezerano ya Minsk yahamagariye abagize inteko ishinga amategeko ya Ukraine guhagurukira ikibazo cya ruswa kuko ngo batarebye neza ishobora kwica ejo hazaza h'icyo gihugu Biden kandi yijeje abo badepite ko azakomeza kuvugira Nadia Savchenko umupilotekaze w'umunya Ukraine ufungiye mu gihugu cy'Uburusiya kuri uyu wa mbere Amerika yemereye Ukraine inkunga ya miliyoni ijana na mirongo icyenda z'amadolari radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abategetsi b'igihugu ca yemen biteze ko intego zishyigikiye leta n'abagwanya ubutegetsi b'abahuti batangura gushira mu ngiro guhagarika ingwano mu kiringo cy'iminsi ndwi igihe bazobonana mu ndwiza mu biganiro vy'amahoro bihagarikiwe n'ishyirahamwe onu mu gihugu c'ubuswisi perezida w'igihugu ca yemen abd Ru- rabu mansur yarungikiye ikete urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi ku gahengwe n'uko gashobora kongererwa kongerezwa hamwe abagwanya ubutegetsi b'abahuti bovyemera intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ismail uld sheikh ahmed yatangaje ejo kuwa mbere ko asa n'uwishimiye ko ingwano izoba irahagaritswe igihe yatangaza ko leta ya yemen n'abagwanya leta b'abahuti biyemeje ku biganiro vy'amahoro bitegekanijwe ko bitangura ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'icumi na kabiri ingwano muri yemen imaze guhitana abasivili ibihumbi bibiri n'amajana atanu muri uyu mwaka
iyi gahunda radiyo yacu tuyibagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail kaburungu com na facebook kuri adrese voa radiyo yacu no kuri site yacu ariyo www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
ikaze rero mu makuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda iratangaza ko yamaze kubona ibyangombwa byose bizifashishwa muri kamarampaka ku itegeko nshinga umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora bwana charles munyaneza yabwiye ijwi ry'amerika ko hakenewe ingengo y'imari ingana na miliyari ebyiri azifashishwa mu matora muri icyo gikorwa asumta kaboyi kigali adufitiye inkuru irambuye
umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabwiye ijwi rya amerika ko imyiteguro bayigeze kure bategura amatora ya referandumu uyu muyobozi atangaza ko abanyarwanda bagera kuri miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana ane aribo bateganijwe kuzitabira amatora y'inzego z'ibanze ateganyijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha wa bibiri na cumi na gatandatu ndetse n'amatora ya referandumu azaba mbere yaya y'inzego z'ibanze kugeza ubu abanyarwanda bangana na mirongo icyenda na batanu ku ijana nibo bamaze gufata amakarita y'itora nubwo mu ngengo y'imari y'uyu mwaka nta mafaranga yo gukoresha referandumu yarateganijwe umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko igihugu kizashakisha amafaranga yose akenewe ngo amatora ya referandumu akorwe neza ni sharire munyaneza bivugwa ko mu ngengo y'imari yacu ubu nta bijyanye na referendamu twari twarateguye ariko ubwo ari igikorwa cy'igihugu ntabwo ari igikorwa cya komisiyo y'igihugu y'amatora referendamu ntabwo ntabwo ari igikorwa cy'urwego urwo ari rwo rwose rwihariye rwa leta ni igikorwa cy'igihugu aho tumaze no kubonera ko bishoboka ko referendamu izaba twateguye umushinga w'ingengo y'imari dushobora gukenera muri aya matora dushingiye kuri biriya bikorwa byose dukeneye hari ibyo bikoresho by'amatora hari kwigisha abaturage hari izo lisiti z'itora navugaga hari amakarita y'itora hari agahimbazamusyi duha abakorerabushake nacyo ndakigeraho bari aho ibihumbi mirongo itandatu n'umunani ubu turacyabiganiraho na minisiteri y'imari ariko poropozo dufite irarengaho gatoya miliyari ebyiri z'amanyarwanda aya mafaranga niyo make azakoreshwa mu matora abaye mu gihugu kuko ubundi amatora yandi yabanje yagiye atwara amafaranga atari munsi ya miliyari eshanu umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko hazifashishwa ibikoresho bari basanzwe bakoresha mu matora yandi yarangiye umuryango wa fpr inkotanyi mu nama yawo yabaye mu mpera z'iki cyumweru wari wasabye ko amatora ya referandumu yazaba tariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora bwana shari munyaneza atangaza ko itariki y'amatora itagenwa n'umutwe wa politike uwo ari we wese ahubwo ahubwo umunsi w'itora ugenwa n'iteka rya perezida wa repubulika ntabwo fpr ariyo yagennye umunsi w'itora ibyo mwumvise muri mu nama ya biro politike byari icyifuzo cy'umutwe wa politike nk'uko n'undi mutwe wa politike wose wabyifuza umunsi w'itora ugenwa n'iteka rya perezida perezida wa repubulika agena iteka rigena umunsi w'itora ndetse n'icyo n'igitorerwa iryo teka rinyura mu nama y'abaminisitiri inama y'abaminisitiri niyo ibyemeza noneho iryo teka rigasohoka ntabwo rero ari fpr yabyemeje fpr ni icyifuzo yatanze ni abanyamuryango ba fpr batanze icyifuzo nk'uko n'abandi babitanga abanyarwanda batagira ibibaranga barasabwa muri iki gihe gushaka amarangamuntu cyangwa se icyasimbura kugira ngo bazashobore kwitabira amatora kugira ngo itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda bivuge ko ryemewe kuvugururwa ni uko abanyarwanda bangana na mirongo itanu ku ijana bongeweho ijwi rimwe aribo bazabasha gutora yego imitwe ya politiki inyuranye yakomeje kwerekana ko ishyigikiye ivugurwa ry'itegeko nshinga ishyaka rimwe gusa riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije niryo ryonyine ryatangaje ko ridashyigikiye ivugurwa ry'itegeko nshinga ndetse rivuga ko rizanakangurira abayoboke baryo kudatora itegeko nshinga asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tugume mu rwanda inama ya makumyabiri n'imwe ku ihindagurika ry'ibihe irakomeje mu gihugu cy'ubufaransa hagati aho mu rwanda by'umwihariko mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka kayonza mu murenge wa rwinkwavu baratabaza kubera ikibazo cy'inzara ubuyobozi bw'umurenge wa rwinkwavu bwabwiye ijwi ry'amerika ko iyo nzara idasanzwe ishingiye ku mihindagurikire y'ibihe ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru wacu eric bagira ubusa
muri iki gihe isi ihangayikishijwe n'imihindagurikire y'ibihe bamwe mu batuye intara y'Iburasirazuba ikunze kwibasirwa n'uruzuba ibibazo byarushijeho gukara haba ku bidukikije ndetse no ku mibereho yabo imibare itangwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza igaragaza ko byibura imiryango igera kuri mirongo cyenda yasuhutse kubera ikibazo cy'inzara yatewe n'uruzuba rukabije bwana claude bizimana ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa rwinkwavu ingaruka ni nyinshi cyane cyane ko iyo imvura itagwiriye igihe kandi cyari igihe cy'ihinga sizeni eyi hari abahuye n'icyo kibazo cy'izuba cyane tukaba dufite imiryango mirongo inani n'umunani yasuhutse ijya gushaka ibyo kurya ariko baragenda bakagaruka usibye imibare itangwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa rwinkwavu igaragaza isura y'ikibazo abaturage nabo ubwabo bemeza ko hari bagenzi babo basuhuka babuze ayo bacira n'ayo bamira aba nabo mu kagari ka nkondo gusuhuka iyo byanze rero aho wumvishe hari nk'ahantu wenda byaba byeze abagabo bajyayo bakajya gupagasayo bagasigara abagore n'abana ariko n'umugore udafite umugabo nawe biramucanga akagenda abana bagasigarira aho ngaho kurya birasaba umuntu ufite imbaraga agashakisha mbese ubuzima bwose ukuntu yabaho yabona nk'akaraka akagatera akagakora waba utakabonye ubwo nyine ukaburara ufite abana bangahe mfite batatu ku manywa bigenda bite ku manywa iyo ntabonye icyo nteka ndabyihorera ntabwo bakubaza ibyo kurya barabimbaza nyine bakarira nkabura ukuntu mbigenza ibigaragara rw'inkwavu mu karere ka kayonza muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu kuri bwana rohaba atibuka umukuru w'umudugudu wa nkondo ya kabiri ntibisanzwe dore ko imvura mu kwezi kwa kane kwa kane niho bishyira impeshyi imyaka nteze neza none byongera fata igihe kirekire cyane kugera muri uku kwa cumi na hafi na kumwe nibwo twatangiye gutera udushyimbo ubona niyo mpamvu byagaragaye ko hari inzara cyane uburyo abantu bamwe bagiye basuka bakajya gushaka aho utundi tweze kugira ngo babone uko babaho imiryango imwe yaragiye ariko hagenda hasigara abadamu bayihaha bagaruka gutyo kubera uburemere bw'ikibazo amafaranga abaturage bateranyiriza hamwe mu matsinda mu bindi bikorwa by'iterambere ubu barayifashisha muri iki gihe inzara itaboroheye abagize itsinda ryo mu mudugudu wa nkondo ya kabiri mu cyumweru gishize baguze imyaka yo kuramira buri rugo bwana batibuka nanone twabaho dutaba kugira ngo bakomeze basuhuka twafata ya mafaranga tukaguramo ibyo kurya tuyaguramo ibyo kurya ku itariki eshatu niho twabitanze ifu ari ibiro magana abiri agahunga byaba ibiro magana atatu umuceri byaba ibiro magana atatu ibishyimbo byaba ibiro magana atatu mirongo itanu n'ubugari bw'imyumbati bityo duha imiryango igera ku miryango mirongo itanu n'irindwi bitewe n'ibyo umuntu yabonaga byamufasha muri iki gihe yaba arya kugira ngo ibindi bizabe byeze noneho byakwera bakongera bakagura muri cya kigega cy'ingoboka kirano umudugudu mbere y'uko ahaguruka i kigali yerekeza i paris mu bufaransa kwifatanya n'isi yose mu nama yiga ku bibazo bishingiye ku mihindagurikire y'ibihe ku nshuro yayo ya makumyabiri na rimwe cop 21 bwana vincent biruta minisitiri w'umutungo kamere mu rwanda mu itangazo yageneye abanyamakuru yavuze ko muri iyi nama u rwanda ruzashishikariza amahanga gushyiraho ingamba zihamye zo gukumira no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ndetse no gutera inkunga igaragara ibihugu bikunze kwibasirwa n'ingaruka zayo tuganira na bwana john bideri wo muri pan african climate justice alliance umuryango utari uwa leta wita ku bidukikije yavuze ko nubwo atizeye ko iyo nkunga izatangwa banayirekuye ntihabeho kuzirikana inshingano za buri gihugu ubwabyo byaba ntacyo bimaze ntabwo amafaranga ashobora gukemura ibibazo byose ikintu cyangombwa ni uko ibihugu bigomba kugira commitment y'uko bigomba kugabanya iyi global warming ku bushyuhe nibura bwa degere imwe n'igice twe niko tubyifuza birenze aho ngaho ibizakorwa byose bizaba ari ikibazo n'amajyambere ibihugu byose byagezeho yakongera agasubira inyuma so ni ukuvuga ngo ibihugu byose bigomba kugira responsibility y'ukuntu bigabanya ubwiyongere bw'ubushyuhe ni nacyo kintu cyangombwa cyane ariko ibyo byaba bikozwe n'ibyagiye byangirika cyangwa n'ibizakomeza kwangirika mu gihe ubushyuhe bugenda buba stable ni uko bigomba guhabwa support aya mafaranga twavuze yo kugira ngo ibyo bihugu bishobora kuba byakemura ibibazo bigenda bihura nabyo utundi duce twibasiwe n'ibibazo bishingiye ku mihindagurikire y'ibihe twavuga nko mu karere ka bugesera abahinzi bateye imyaka ihera mu butaka mu karere ka nyagatare hombi mu burasirazuba bw'u rwanda mu minsi ishize inka yakagombye kugura ibihumbi za magana by'amafaranga y'u rwanda ari nzima zagwaga kubera izuba abaturage bakazirya bisa nk'aho ari ku buntu ikiro cy'inyama kigura ibihumbi bibiri by'amafaranga y'u rwanda bakiriraga ibiceri bibiri kimwe cy'ijana ikindi cy'ijana ibi byose bigaragaza ingaruka zikomoka ku bikorwa bya muntu kandi bigaca amarenga ko hatagize igikorwa ibintu bishobora kurushaho kuzamba ariko bagira ubusa ijwi ry'amerika ikayonza mu burasirazuba bw'u rwanda radiyo ijwi ry'amerika i washington dc inama ya mirongo ibiri n'imwe ku ihindagurika ry'ibihe irabandanya ipari mu gihugu cy'ubufaransa ibihugu bya norvege na vietnam bikaba byiyemeje kuzoterera amafaranga mu kigega kigenewe kuzofasha ibihugu bikenye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ni mu gihe ibihugu bitunze kandi byagirizwa kuba birungika ibyuka byinshi mu kirere ataco biravuga ku ntererano bitegekanywa kuzotanga inkuru y'umumenyeshamakuru wacu diane nini nahazwe
ibihugu vya norvege na vietnam vyemeye kuzogera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ayo mafaranga vyamaze kuyatanga mashirahamwe yigenga aharanira ibidukikije bakavuga ko impinga ikiri ndende kuko icyo kigega kirinda kujamo amafaranga agera ku mamiliyari ijana y'amadolari y'abanyamerika ku mwaka ku mwaka ikibazo gica kigaruka ku batari bake kikaba gihagaze ku bazotanga yasigaye ayo bazotanga umwe wese n'igihe azotangirwa ko kuko bimwe mu bihugu bitunze nka leta zunze ubumwe za amerika bishigikiye ko icyo kigega cokwega ababishoboye hatarinze kurabwa ivyuka vyarungitswe mu kirere nk'uko biriko bisabwa n'ibihugu vyifise nka qatar ariko hatakahise kabi k'ivyuka vyonona ibidukikije ibidukikije bafise abahinga bava mu bihugu bikenye bakabandanya batera kamo abo vyega kutirengagiza ico kigega umufasoni Renilde Ndayishimiye numwe mu bahinga bahagarikiye ibiganiro ku rwego rw'ibihugu bikenye ikigega bashizeho cisi yose nibagishiremo amafaranga hanyuma ibihugu bikenye nk'igihugu cy'u Burundi kibone gushikira ayo mafaranga ubwo buryo bwo gukora bwihuta imbere ya bibiri na mirongo ibiri turabukeneye kubera yuko abahinga b'isi GIEC muri raporo yabo ya gatanu barerekanye ko ubushuhe tugereranije n'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda ari ibice ubusa mirongo umunani na gatanu degre celsius kuwa mbere wahera aho abakuru b'ibihugu batanguza icesi ino nama ya mirongo ibiri na rimwe bamwe muri bo bahamagariye ibihugu byose guterera agacumu k'ubumwe aho bageza bongera banatanga uturorero tw'ibyakozwe mu bihugu byabo kugira ngo bahangane n'ihindagurika ry'ibihe barack obama aramutswa leta zunze ubumwe za amerika No nation, large or small, wealthy or poor,
nta gihugu na kimwe caba gito canke kinini caba igikenke canke igitunze kiyobewe ko twese turinda guterera agacumu k'ubumwe muri ino myaka indwi iheze twarashinze imitahe mu masoko ntanganguvu twaragerageje kugabanya ivyuka birungikwa mu kirere twaragabanije ubuhinga bwo kwiyunguruza butuma ibitoro bikoreshwa vyonona ibirere dutera intege imigambi yose igamije kugabanya ivyuka kuko ari nayo ngorane twarerekanye ko ubutunzi ataco bwica mu bidukikije iyo hakoreshejwe ubuhinga butonona we've proved that strong economic growth and a safer environment ivyo bigatuma they haba can icizere work in concert with one another. And that should give us hope.
bitegekanije ko kuri uno wa gatanu hazoboneka amasezerano ku bidukikije yumvikanye ko na bose kandi yerekana n'ingene ibihugu bikenye vyofasha mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe bikongera bigashobora guhingura ibidukikije vyubahirijwe ipari mu bufaransa diane ninahazwe ijwi rya amerika
ku nkuru yerekeye uburundi abanyororo mirongo icenda n'umunani bahora bafungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba bagiriza bagirizwa bagirizwa imigumuko barekuwe kuri uyu wa kabiri imbere yo gutaha babanje guhabwa inyigisho zo gukunda igihugu bamwe muri bo bemeza ko bari bari bafashwe bari mu mirimo yabo ya misi yose bakanezerezwa no kubona ubutungane bubatezuriye ni inkuru ya Eloge Wirikaneze
turi mu ibohero rikuru rya mpimba abanyororo bagize umugwi w'abatimbo bo muri iryo bohero bariko bigina abategetsi batandukanye baje mu birori byo kurekura abanyororo mirongo icenda n'umunani bagenzi babo mirongo irindwi na batandatu muri bo baheruka kwezwa n'ubutungane mirongo ibiri na babiri nabo bararekuwe ariko bafungishijwe ic'amaso ico bita pene d'emprisonnement avec sursis mu gifaransa bahejeje guhabwa impapuro zibarekurira gusohoka ibohero baciye bahabwa inyigisho zo gukunda igihugu izo nyigisho zahaba zitangwa mu kiringo c'indwi zibiri nk'uko vyaheruka kugenda ku bana batarakwiza imyaka yo gufungwa bahora bafungiwe mu ibohero rikuru rya rumonge mu manuka bw'u burundi twabajije deo rubera intwari umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu n'amize inyigisho zitihutishijwe ngo aba banyororo barekurwa n'ingoga kugira ngo leta y'uburundi yereke ishirahamwe rya buraya ko ifise ishaka ryo gushitsa ivyasabwe mu gihe ibiganiro hagati y'iryo shirahamwe n'abaserukiye leta vyatanguye kuri uyu wa kabiri hariya i buruseli mu bubirigi yatwishyuriye ibi bikurikira oya sivyo kubera nk'akarorero nobaha eh, ni uko no muri kazoza izo nyigisho zizoba rero murumva yuko ataho a- ataho bihuriye eh, n'izindi mvo canke ibindi biringo igihugu kiba kirimwo ni inyigisho ni umugambi eh, watangujwe umaze kuba ubaye uwo munsi uzoba no muri kazoza umugambi wose wamugira intango murazi yuko bavuga bati ntawe uvuka rimwe gace yuzura ingobyi ubu rero duhera ku bo tubona bazikeneye gusumba abandi uwo mugambi rero uzobandanya mu gihugu cyose ku barundi bose eh, nti- uwo mugambi rero ntuvangura ari umugambi wo gukora igihugu akaba ata murundi n'umwe adahamagariye gukora igihugu ciwe abarekuwe bose bagirizwa imigumuko ariko bamwe muri bo bavuga ko baguye mu mporero uwo musore n'umwe muri bo yafatiwe aho akorera muri karitiye ya jabe arashimira ubutungane bwamurekuye ariko akababazwa cyane no kubona yari amaze amezi indwi yose avundiye mu munyororo atigeze ajanwa imbere y'umucamanza kandi atacaha kimwagira eje ndashima u- ubutungane bwabigiyemo bu- buradutezurira bwa- bumva twe batubwiye ko twe twejeje atakosa badufata- badutoye nta migumuko je nari ndimo bumva je bamfashe mu kukazi aho nari ko- nari- nari- nakora baca barantwara bumva si jewe jenyene ni benshi bafatiwe ku kazi abandi bafashwe bagiye guk- bagiye gusenga abandi bafatwa bagiye ku kazi abandi babakura ku kazi icyo nobabwira bamfashe ni uko bokurikiriza droit icyo umuntu aba yafatiwe cyangwa ikosa yaba yagize agafungwa ku byo yagize pana gufungwa ataco yagize atagusamba ataki inzego nozibwira nozibi- icyo nozibarira nobabarira yuko bo- bokurikirana umuntu n'ikosa yakoze apana ku- gufungwa ngo umuntu seti muwa muri uko kwezi kwa kwindwi ngo yegejwe ngo nta kintu nakimwagira sinzi icyo bari barindiriye umwanya wose uwo mugwi w'abanyoro mirongo icyenda n'umunani barekuwe kuri uyu wa kabiri ugize kabiri ku itariki ya mirongo itatu kwezi guheze abana mirongo itanu n'umunani batarakwiza imyaka yo gufungwa bahora bafunguye mu ihuriro rikuru rya rumonge barekuwe inyuma y'amezi hafi atanu bari bamaze bafunzwe nabo nyene bagirizwa kwifatanya no kuja mu migumuko n'imigwi y'abagizi ba nabi leta yatekanije uburyo bwo kunguruza abadafise ingene bashika mu mihani wabo kugira ngo basubire iyo bafatiwe canke baturuka nka bose abarekuwe bari bafatiwe mu gisagara ca bujumbura batanu gusa nibo bafatiwe mu makomine ya mpanda bubanza kabezi hamwe n'amazone ya mubone na gatumba ivyo bice vyose vyafatiwemwo umuntu umwe umwe eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze cyane eloge wiri kaneza amakuru atugeraho muri aka kanya ava i bujumbura umurwa mukuru w'uburundi nuko ngo mu makaritsiye ya jabe na nyakabiga harimo kumvikana urusaku rw'amasasu ko kandi hagaragara abapolisi benshi mu mujyi wa bujumbura iyi nkuru bagenzi bacu baraza kuyikurikirana turaza kuyibagezaho amakuru yacu ataha
tanga igitekerezo kuri radiyo ijwi ry'amerika nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko tugiye gusubukura ya gahunda mukunda cyane yo kubaha urubuga mugatanga ibitekerezo ku rubuga rwacu rwa facebook maze natwe tukabitambutsa mu makuru yacu ya saa moya n'igice mu rwanda no mu burundi abo mu rwanda mu burundi n'ahandi ku isi mwadushakira ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda imbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba reka tubibutse incamake y'amakuru makuru yavugwa hirya no hino ku isi dutangure ku nkuru yerekeye Burundi aho twabwiye ko umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe agateka ka muntu Ivan Simonovic avuga ko ingingo zikomeye zitegerezwa gufatwa ku vyerekeye Burundi kugira bitume hataba ubwicanyi bukomeye mu gihugu icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ku vyerekeye agateka ka muntu ivan simonovic arashigikiye akamo katewe imbere yaho n'ishyirahamwe onu ku vyerekeye gukomeza utwigoro tugenewe gutuma ubundi bwicanyi butaba mu mabarabara y'umugwa mukuru w'uburundi bujumbura abayobozi mu gihugu cy'ubufaransa bemeje ko abasirikare bane b'icyo gihugu barimo guhatwa ibibazo mu rwego rwo gushakisha amakuru ku birego bijyanye no gufata abana ku ngufu mu gihugu cya repubulika ya centrafrique aho igihugu cy'ubufaransa gifite ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro amakuru y'uko abasirikare b'ubufaransa bafashe ku ngufu abana b'abakobwa yavuzwe bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu biravugwa ko ubufaransa bwahawe raporo kuri ibyo birego umwaka ushize maze butangiza iperereka iperereza ariko ntibyigeze bitangazwa umugwi w'umuziki wa rock eagles of death metal basubiye uno munsi wa kabiri mu kibanza kiberamo ibiteramo by'umuziki ca bataclan ipari ku mugwa mukuru w'ubufaransa hafi y'ukwezi inyuma y'uko abaririmbyi b'uwo mugwi barokotse igitero c'iterabwoba cahitanye abantu mirongo umunani n'icenda muri ico kibanza abagize uwo mugwi bashize amashurwe hanze y'ico kibanza cugawe kuva abagira iterabwoba bateye abantu bari mu kibanza ca bataclan igihe umugwi eagles of death metal wariko ugirisha igiteramo umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu gihugu cya afurika y'epfo yemeye kurekura oscar pistorius nyuma yo kumutegeka gutanga ingwate ingana n'amadolari magana arindwi ibi bibaye nyuma y'uko urukiko muri icyo gihugu mu cyumweru gishize rutesheje agaciro icyemezo cyari cyarafashwe n'urukiko bwa mbere maze ruhamya oscar pistorius icyaha cy'ubwicanyi mu kwezi kwa cumi urukiko rwari rwarekuye umukinnyi pistorius nyuma y'uko abacamanza bashingiye ku myitwarire ye myiza yari yakatiwe igifungo kifungo cy'imyaka itanu nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha bigarukiye aha tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na elvin sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo nanjye edi rwema ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza mugire ijoro ryiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.